متزمتكوي اسويت امريكا mwiriwe neza nshuti turi kumwe mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri isaha muri kumwe nanje fide niyo ngabo kaze mu biganiro vyacu kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice cenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
ntibavuze umungu cyangwa akavuga umukuzo ntabwo uhita umenya ibyo ari byo kubera ururimi gakondo nyine tuba twararuvukiyemo ugenda ubakosora buhoro buhoro bigera aho babimenyera bakabifata uwo ni jean dodieu nseka mbabaye umwigisha mu izinga rya nkombo mu kiyaga ca kivu ku ngorane zo kwigisha ikinyarwanda abana bo mu mwaka wa mbere Donald Trump yemeye ko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yavukiye mu vy'ukuri muri leta zunze ubumwe za Amerika sentare yungururizwamo imanza mu Sweda yemeje umutahe wo guhagarika Julian Assange leta ya perezida Barack Obama iragabisha uburusiya ko gukorana mu vya gisirikare mu gihugu ca Syria bitazoshigwa mu bikorwa kiretse imfashanyo itanguye gushikira igisagara ca Aleppo aya makuru n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye umukandida w'umurepubulika donald trump yemeye ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yavukiye mu by'ukuri muri leta zunze ubumwe za amerika ibyo bibaye inyuma y'imyaka itari mike atemera ubwenegihugu bwiwe abajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza kwiwe barahagije mu itangazo Donald Trump kubona yatumye Obama ashira habona impapuro zemeza amavuko yiwe no kuba yarangije ikibazo Trump yafashije gutuma kibandanya kuvugwa mu kiringo c'amabanga y'umukuru w'igihugu ya Obama ejo ku munsi wa kane umukandida w'umudemokrati Hillary Clinton yarifatiye mu gahanga Donald Trump kuba yashigikiye umuhari w'abatemera ko Perezida Obama yavukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika bita Birthers Movement mu rurimi rw'icyongereza yafatiye ku nkuru y'ikinyamakuru Washington Post yasohotse ejo ku wa kane aho Donald Trump yanse kuvuga nimba yemera ko Obama yavukiye muri Amerika yatangaje ko ataco afise avuga kuri ico kibazo Hillary Clinton yasavye abatora guhagarika kutihanganira abandi kwa Trump mu matora yo mu kwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka sentare yungururizwamwo imanza yo mu gihugu c'ubusweda yemeje umutahe wo guhagarika Julian Assange yashinze ishirahamwe ritangaza amakuru y'amabanga Wikileaks ku vyagirizo vyo kuba yafashe umufasoni ku nguvu ingingo iyo sentare irekurira isambishwa rya Assange i Londres mu kwezi kuza Assange yagumye ahakana ivyagirizo ko yafashe ku nguvu umufasoni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi akaba yagerageje inshuro zitari nke gutuma ivyo vyagirizo vyihozwa sentare yungururizwamo imanza yo mu gihugu c'ubusweda yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko ishyigikiye ibyashyikirijwe na sentare yumvirije ubwa mbere ivyo vyagirizo yuko Assange acikekwa ko yakoze ico caha kubera hari ibimenyetso bihagije Assange aba muri ambasade y'igihugu cya Equateur i Londres mu Bwongereza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nyuma y'uko ahawe ubuhungiro muri icyo gihugu muri uwo mwaka nyene atangaza ko atinya kuja mu gihugu c'Ubusweda kubera yibaza ko leta yaho yomurungika muri leta zunze ubumwe za Amerika guciga urubanza ku vyagirizo vyo gusuma urusaku uh, ku ruhara yagize rwo gushira ahabona inzandiko z'amabanga za leta ya Amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru twabateguriye leta ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama aragabisha uburusiya ko gukorana mu vya gisirikare mu gihugu ca siriya bitazoshirwa mu bikorwa kiretse imfashanyo itanguye gushikira igisagara ca arepo n'ibindi bice bisinzikajwe n'intambara itangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ubushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya ryamenyesheje ko Kerry yerekanye impungenge ku kwitebeshwa ribandanya ry'imfashanyo igenewe abanyagihugu iryo tangazo kandi rimenyesha ko yashimikiye ku byo leta zunze ubumwe za amerika ziteze ko uburusiya bukoresha igihagararo cabwo ku vyerekeye intwaro ya perezida assad kugira bitume imfashanyo zishikira abazikeneye mu gisagara ca Aleppo no mu bindi bice bisinzikajwe n'ingwano amakamyo y'ishiramwe mpuzamakungu ONU yuzuye imfashanyo zigenewe abasivile bafatiwe mu gisagara kigeramiwe n'ingwano ca Aleppo aracafatiwe ku rubibe n'igihugu ca Syria uno musi wa gatanu ivyo mu gihe abategetsi barindiye kwemeza ko inteko za leta ya Syria n'abagwanya ubutegetsi biyemeza ku vyerekeye kubahiriza agahengwe gacumbagira kashitsweko mu ndwi iheze televiziyo ya leta y'igihugu ca Syria yerekanye amasanamu asa n'ayerekana ibi mashini vya bulldozer biriko biraca inzira kw'ibarabara rikuru riri mu bice biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu gisagara ca Aleppo mu gikorwa cyo kwitegurira ugutanga ifashanyo bombe y'umwiyahuzi uno musi wa gatanu yaturikiye mu musigiti warimwo abantu benshi mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Pakistan iyo bombe yahitanye abantu mirongo ibiri na batatu ikomeretsa abandi mirongo itatu ico gitero ca bombe cabereye cabereye muri kimwe mu bice vy'igihugu ca Pakistan indwi bisa n'ivyigenga ku rubibe na Afghanistan umuvugizi warimwe mu mashami y'abatalibani bo muri Pakistani the Jamatu Ahrar ryitiriye ico gitero iryo shami ryatangaje ko umwiyahuzi yari afise bombe yarondeye umusigiti kubera abanywanyi b'umugwi w'abagwanyi bashigikiye leta witwa Peace Committee bari bariko basengera muri uwo musigiti mu kwezi guheze leta zunze ubumwe za amerika zashize umurwi de jamatur ahrar ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba mu makungu amerika ivuga ko uwo mugwi wagize ibitero bitari bike ku basivili amadini ari ku rushi abasirikare abajejwe kubahiriza amategeko amerika kandi ivuga ko uwo mugwi wagize uruhara mu iyicwa ry'abanyapakistani babiri bakorera ibiro biserukira inyungu za amerika mu karere ka peshawar mu ntango z'ukwezi kwa gatatu abategetsi ba pakistani bavuga ko umugwi the jamatul ahrar ukorera mu bice biri ku rubibe n'igihugu ca afghanistani bamenyesha kandi ko uwo mugwi ufashwa n'ibiro bijejwe iperereza vy'igihugu kibanyi ivyagirizo abategetsi b'igihugu ca afghanistani bahakana radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru tubafitiye mu karere tuyahere mu rwanda aho kuva kuri uyu wa gatandatu ibitaro byitiriwe umwami faisal kigali bizotanguza ubuvuzi buhindura ibice bitandukanye by'umubiri w'umuntu uko bimeze bita mu rurimi rw'igifaransa chirurgie esthétique icyo gikorwa kigiye gukorerwa ubwa mbere mu bitaro byo mu rwanda ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboyi dr charles furaha umuganga rukumbi ugiye gutangiza iyi gahunda yabwijwe rya amerika ko aribwo bwa mbere mu rwanda hagiye kubaho gahunda yo guhindura imiterere y'ibice by'umubiri iyi gahunda izajya ikorwa uyishaka yibagisha ibice bimwe by'umubiri we cyangwa se yongera ibice bimwe by'umubiri we bitewe n'uko abishaka ni igikorwa bacyifuzaga mbere byabasaba kwerekeza mu bihugu bya kure nka leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ububirigi ubuhinde na afurika y'epfo ariko kuva kuri wa gatandatu tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cyenda biratangira gukorerwa mu rwanda dr furaha yasobanuriye ijwi rya amerika uko iyi gahunda ikorwa umuntu aza afite ikibazo kidasanzwe kuko yangiritse biturutse kuri agisida yavutse afite ubumuga muri icyo gihe iyo umuntu abazwe uba ushaka ko asa n'umuntu usanzwe ariko iyo ari igice cy'umubiri kidasanzwe ariko umuntu ashaka kukigira cyiza kurushaho hari ukubaga amabere hari abafite amabere manini cyane bifuza ko bagira amato hari abafite amabere mato cyane bifuza ko yaba manini hari n'aba kubera kubyara baba bafite amabere yaguye bashaka ko yongera guhagarara kubera kubyara cyangwa kubyibuha hari ugira inda nini bagasanga afite ibicece atishimiye wenda kuko bidatuma aberwa mu myenda yifuza kwambara ubundi hari abatekereza ko babikora kugira ngo bananuke kuko harimo n'uburyo bwo kuvoma ibinure ariko impamvu yo kuvoma ibinure ntabwo aba ari iyo kunanuka ahubwo ni uko umuntu wenda aba yarananutse akora siporo cyangwa za regime ariko akagera ahantu asanga hari ibinonore byanze kuvaho iyi nzobere ivuga ko iyi gahunda itareba gusa abantu basanzwe babyibushye nk'uko hari benshi babyumva gutyo ko ahubwo izanareba n'abananutse mu gihe bagaragaje ko bafite ibice by'umubiri batishimiye yatanze urugero rw'abantu baba bari basanzwe babyibushye bakagerageza kunanuka ugasanga uruhu rwabo rusa nk'urwakwedutse aba nabo bashobora gukoresha ubu buryo ngo bikureho uyu mubiri uba usa nk'uwarekuye iyi gahunda itangizwa kuri uyu wa gatandatu abanyarwanda banyuranye bavuganye n'ijwi rya amerika bayivuzeho abakiri bato ni gahunda bemeje ko ahubwo yari yarakererewe bari abantu bafite ziriya nkovu zigiye zibyimbye bari abantu bakenera shirurije estetike ngo no ku bantu ba- bashaka ibintu by'ubusirimu cyane nk'abamama yagisa ngo umumama yarabaye deforume yarabyaye inda ugasanga njyewe nyafite nayatanga cyane nko ku badamu ariko hari n'abagabo baba bafite inda ubona ziri afite maruforomasi iri grave hari umugabo usanga afite ikintu hano cy'inyuma ha kinini gikabije ukabona buri wese ara- aramureba arahindukira akamureba uyu yayikoresha birakenewe cyane ahubwo kandi mu rwanda harimo abantu ba- ba- ba- bafi- b'abasirimu numva ko ari ibintu byari bikenewe bije bikenewe birakenewe cyane nanjye nk'umudamu rwose numva bikenewe nawe wumva wabikoresha umunsi mfite ikibazo rwose kinje na hari ukuntu usanga umudamu afite i- inda amabere se aramanuka aragera ahangaha aracyari mutoya ni umujene si umuntu wumva aba adakeneye ako kantu nubwo hari bamwe bumva ko iyi gahunda yari yaratinze hari abandi basobanura ko iyi gahunda ikoreshwa n'abanyamurengwe cyane cyane abakuze bagaragaje ko batayishyigikiye na gato njyewe ndi umukecuru ariko ku bwanjye ni ibintu ntigeze mbona niba mfite umubyibuho ukabije mfite kugabanya mu byo naryaga ni wenda cyangwa se ngakora siporo ntibadutegetse gukora siporo ubona ko ndi kuyikora nawe ndi umukecuru ariko ibyo ni bishya ibyo rero ntabwo nakubwira mwana wanjye ngo nkaba nabisobanukiwe imana iba yarakuremye ikagushyiraho urugingo yi- iyo urwishimiye rero nawe urabibona ukabona ni byiza kuko uri ikiremwa cy'imana nta mpamvu rero yo kuzinkura niba ntarwaye ngo barahabagishwa nuko hatarwaye harwaye barahabagira iki ni umurengwe muganga furaha ari nawe urukumbu uzobereye muri ubu buryo bwo guhindura ibice by'umubiri bitifuzwa na ba nyirabyo avuga ko atemeranya n'abavuga ko abazitabira iyi gahunda ari abanyamurengwe ibyo biva ku muntu ko ni icyemezo umuntu afata ah, bishingiye ku, ku mitekerereze ye n'ubushobozi bwe naho kuvuga ko ari mirengwe kuki se twaba dufite za serena na za convention center ari five stars hotel kuki se tutavuga ati ubu ni umurengwe ntabwo twari tura- twagera aho twakenera kubikoresha mu rwanda ko tu- dufite abakene benshi byose biva ku buzima bw'umuntu n'ukuntu yiyumva n'ukuntu ashaka kubaho aba mbere bazitabira iyi gahunda bazakorerwa isuzuma ku buntu ibyo bizamara igihe kingana n'ukwezi kumwe kugeza ubu umuntu uzakoresha ubu buryo bizamusaba amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri y'amafaranga y'u rwanda mu gihe bayikoresherezaga mu bihugu byo hanze basabwaga agera kuri miliyoni esheshatu mu mafaranga y'u rwanda nta kigo cy'ubwishingizi na kimwe cyari cyavuga ko kizishyurira abantu bashaka gukoresha ubu buryo muganga furaha avuga ko iyi gahunda nta ngaruka n'imwe igira ku buzima bw'uwayikoresheje usibye ko asobanura ko uwabazwe wese asigarana inkovu yahakanye abajya bavuga ko ubu buryo bwo kubaga ibice bimwe na bimwe by'umubiri bigira ingaruka zirimo no kurwara kanseri yavuze ko ibi bintu atari byo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuze mu burundi aho ubuyobozi bw'indero mu ntara ya muyinga eh, bwatunganije inama rukokoma y'abarabwa n'ikibazo cy'indero ni mu ntumbero yo kurabira hamwe intambamyi zoba ziri muri icyo gisata bitegurira n'umwaka w'ishure ugiye gutangura ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ugiye gutangura hakiri ibitaratungana vya nkenerwa mu ntara ya muyinga mu makomine nka yose haravugwa ubukene bw'ibirasi hari ibikenewe kubakwa n'ivyubatswe bitaruzura turakenye ibirasi mirongo itandatu na bitatu byo kubakwa hakabaho kandi n'ibirasi mirongo itatu na bitandatu ibyo birasi mirongo itatu na bitandatu bikeneye imyango n'amadirisha turakeneye kandi inyubakwa z'utuzu bw'u- bwo kwiherera bloc sanitaire zitandatu tugakenera kandi n'inzu z'abayobozi zine ikibazo c'ubukene bw'abigisha kiguma ari inkoramutima ic'ubukene bw'ibitabo kidasigaye inyuma namwe nimwiyumvire mu ikomine yose dufite abigisha mirongo ibiri na batatu bafite karifikasiyo superiye twuguruye amalise cumi n'abiri n'abo bigisha babiri mirongo ibiri na batatu bari kuma lise atatu yonyine aha ngo mace mboneraho ntume abaduserukira uko amaraporo atangwa muri direction provinciale yego aratangwa mugabo namwe muduserukira muze muraza umure muze musabe audience mushikiranganye mumubwire iki kibazo c'abigisha turahanzwe nako mine giteranye simbona ngene tuzokora tutagira abigisha iyindi ngorane ni ingorane y'ibitabo mu bi- mu dare tuwa promesi kuvuga mu wa mbere gushika mu wa gatandatu kuko mu kindi gisata hoho murumva yuko baheruka kuturonsa ibitabo bikwiye ubwinshi bw'abanyeshuri buza busongera isibe bivuga ko n'ikibazo c'intebe kica kivyura umutwe amashuri yegamiye ekleziya katolika asabwa gushigikira umugambi wa leta bimwe biboneka turafise ikibazo c'amashure su convention katolike adashaka kuorganiza 4 cycle kandi iyo ni ingorane ikomeye mu ntumbero yo gushikikira leta ayo mashure yategerezwa kuorganiza 4 cycle kuko hamwe yokorganiza 4 cycle twebwe tuca tworoherwa muri poste fondamentale intererano itavuna y'abavyeyi vyofasha mu gutorera inyishu bimwe biboneka bimwe mu bibazo ni iciyumviro c'umushingamateka misago amede yatoye mu ntara ya muyinga abayobozi bagiye inama n'ababyeyi bikaba ari ibintu biciye mu muco ababyeyi bashoboye guterera aho komine yoba inaniriwe mu bitabavuna ndabona ko uyu mugambi ababyeyi nabo nyine bawufashamo uwo mushingamateka yashikirije amakenga ko ibisata vy'imyuga vyokwakiriye abatatoye ikibazo ca leta bituguruwe inyuma y'amashure shingiro ayo makenga ayasangiye n'uwo muyobozi w'ishure ryisumbuye nta n'umwe yigeze avuga cyerekeye igisata cy'inyigisho y'imyuga nari mfise icyizere y'uko hoba n'ikomine n'imwe hoba ico gisata kiriko kirakora kugira ngo tugire umwizero y'uko ariho muri ba bana baheze amashure mugabo bataronse amahirwe yo kumenya ngo bunguruzwe muri poste fondamentale uko twoba yakarati muragenda twumvise ubutihinda canke muyinga canke kuri ivyo bibazo vyose n'ayo makenga umuyobozi w'indero mu ntara ya muyinga misago breze pascal avuga ko atahukanye umwizero inyuma y'inama bagiranye n'abegwa bose n'ikibazo c'indero aha rero twagiye turavugana cyane cyane abarongoye amakomine ba musitanteri ko bagiye gufashanya n'abarongoye indero mu makomine kugira ngo eh, barabe yuko izo ntebe zibura mu mashure zishobore kuboneka ikindi novuga eh, n'ibirasi ibirasi bidakwiye eh, mu mashu- mu makomine amwe amwe aho usanga hari ishure ribura ikirasi kimwe cyangwa naho kiri ugasanga icyo kirasi eh, harabura i- imyango cyangwa amadirisha aho twagiye turavugana yuko ibyo byose bigiye eh, gutorerwa umuti bagiye hamwe baba abafasha mu ndero bakorera mu makomine baba abajeje intaro cyangwa abajeje indero bose bagiye kwicarana mu makomine iwabo kugira ngo bashobore gutora eh, umuti w'ibyo byose ku kibazo c'ibisata vy'amashure y'imyuga bituguruwe umuyobozi w'indero mu ntara ya muyinga avuga ko bisaba uburyo bwinshi leta itoshoka ironka misago breze pascal asaba abagwizatunga gushira imitahe muri mwe n'ivyo bisata mu mashuri imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru tugaruke mu rwanda aho abarezi bigisha mu mashuri mato mato ari mu izinga rya nkombo riri mu kiyaga ca kivu mu karere ka rusizi bavuga ko bakibangamiwe eh, no kuba abana batangura mu mwaka wa mbere bigorana ko bamenya isomo ry'ururimi rw'ikinyarwanda ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu eric bagira ubusa umusaruro abanza kutwigisha amagambo y'ibanze tuza gukoresha mu gusuhuzanya n'abatuye nkombo bidakwiye kuko n'ikinyarwanda gikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi bacyumva amashi ariko n'ikinyarwanda baracyumva ni igihavu igihavu amashi ninjya gusuhuza umuntu ndamubwira ngo iki
ntazukire mwazukire ntazukire mwazukire ndaba mvuze ngo iki mwaramutse avamidi bavuga mwazukire apremidi mwarigerere mwa mwarigerere mwarigirere ah ok mwazukire na mwarigirere eh mwarigirere ni apremidi aha ni ukuvuga nyuma ya saa sita nyuma ya saa sita ok Nkiriwe.
kuvuga ngo amakuru miyazi mici miyazi mice ok miyazi
ugeze ku kirwa cya nkombo ku nkengero z'ikiyaga cya kivu mwazukire nta buzuke nzara yene yanyerera miyazi mice yanzara nyanzara
virusimire se
nzara wo munda ntabwo wazukira dara Mm. ubwo mu kinyarwanda uvuze ngo iki ndashonje kubera amahavu n'amasharizo ndimi gakondo ku kirwa cya nkombo cyihariye umurenge wose wa nkombo akenshi usanga abavuga ikinyarwanda mu buryo bunoze bagikomora ku mashuri mu gihe cya saa sita abanyeshuri basubira ku ishuri ababiga ku nkombo mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza baratubwira imbogamizi bahuye nazo ku munsi wa mbere wabo ku ntebe y'ishuri ni imbogamizi zishingiye ku isomo ry'ururimi rw'ikinyarwanda hari n'ibyo bigera mu myaka itandatu ukazajya wumva nk'iby'abandi bavuga nawe ukajya ubigana ukagifata nk'uko wajya- wakwambuka nk'amazi ukumva ibyo bari kuvuga ukabigana ukigana gahoro gahoro ukagifata umunsi wawe wa mbere ku ishuri uje kwiga mu kinyarwanda utakizi byakugendekeye bite iyo numvaga ari ibintu bikomeye cyane wiga ikinyarwanda utakizi kukivuga mwarimu yakikubaza bikabanza bikagusaba ko yagusobanurira mu mahafu na kenshi na kenshi na benshi kugira ngo badusobanurire mu kinyarwanda cyangwa babivuge mu cyongereza badusobanurire mu kinyarwanda barangiza kubisobanura mu kinyarwanda bakabishyira mu mahafu tukimara kumva iby'aba banyeshuri bagerageza kuvuga ikinyarwanda twakomereje ku rwunge rw'amashuri ya nkombo uretse igishushanyo cya kangahe cya gatandatu cya kangahe cya gatandatu tureba uburyo amasomo atangwa mu mwaka wa mbere
noneho uriya mukobwa ari kugura iki Ari- ari kugura iki O iki ari kugura ari kugura umwungu Aha. uriya ni umwungu niko muwita sibyo ariko hari akazina nigeze mbabwira bita ibi ngibi yari ari kugura mwebwe ino mubyita umunyu sibyo Aha. niba wari mu kanyazina urakoze cyane munywa amashyi
nk'uko abarimu babisobanuriye ijwi rya amerika n'ibyo yiboneye ikaniyumvira birasa n'ihame ko nta wakwigisha mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ku nkombo atazi indimi gakondo zaho amashini amahava abarimu bifashisha igihe abanyeshuri batumvise andi magambo yo mu zindi ndimi bwana jean lodiense kambabaye yigisha mu mwaka wa mbere ntabwo wajya mu wa mbere nyine utazi amashi n'amahavu niyo unagiyemo birakugora kuko niba avuze umungu cyangwa akavuga ah, umukuzo ntabwo uhita umenya ibyo ari byo kubera ururimi gakondo nyine tuba twararuvukiyemo ugenda ubakosora buhoro buhoro bigera aho babimenyera bakabifata uyu murezi akomeza avuga ko izi ndimi gakondo zibasaba gusobanura byimbitse ari imwe mu ntandaro yo kudindiza abanyeshuri mu myigire yabo mu kirwa cya nkombo urebye nko muri porogaramu iyo usuye nk'abo hakurya usanga nibura baturi imbere nk'amasomo abiri kubera ko twebwe tugenda duhura n'icyo kibazo cyo gusubiramo ariko igihembwe kijya kurangira nyine biri kuza n'ubu nyine nk'uku turi hanze muri kubyumva nta kindi ubu ngubu barimo bivugira ni rwa rurimi nta bintu bindi ni ukuvuga ngo bavuga ikinyarwanda ariko mwarimu akimubajije niyo n'ijambo rimusobye mu kinyarwanda ari kubwira mu mashyi cyane nk'iyo tugeze mu bihe by'ibizamini hari ubwo umubaza ikibazo akaba acyumva mu mashyi ariko wenda kuko urya mwakize mu kinyarwanda mwabibonye turi kwigisha agahita akikubwira mu mashyi ariko icyo gihe nyine ntabwo wamuha zero umubwira uko cyitwa ariko ukagira n'utunota dukeya umuha nyine kubera ko n'ubundi aba acyumva anakizi ariko muri ya kontekisite mwakizemo nyine atakiyibuka mu zindi mbogamizi ku burezi bwa nkombo mu myaka ya mbere hari abaturage bagifite imyumvire yo hasi aho ushobora kubona bohereje abana ku ishuri nta gikoresho na kimwe nubwo biri uko mu mashuri yisumbuyeho ni ikinyuranyo ku kirwa cya nkombo haboneka ikigo cy'icyitegererezo cyigamo abaturuka mu ntara zitandukanye z'igihugu n'umujyi wa kigali kandi batsinda nk'abandi ariko bagira ubusa ijwi rya amerika ku kirwa cya nkombo kiri mu kiyaga cya kivu mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze eric kuri iyo nkuru yarusha muri tanzania kuri uyu wa gatanu hakoraniye inama idasanzwe ihuza abategetsi b'igipolisi- b'ibipolisi baturuka mu bihugu cumi na bitanu bigize umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri afurika y'umumanuko sadek ni mu ntumbero yo kurabira hamwe ubwene ibyo bihugu byorwanya imigwi y'iterabwoba nka al qaida na al shabab n'ibindi byaha birengera imbibe harimwo ubucuruzi bw'abantu ni inkuru y'umumenyeshamakuru eh, pierre claver niyo nkuru ari yarusha umuyobozi mukuru w'igipolisi mu gihugu cya tanzania avuga ko ari ngombwa ko inzego z'umutekano cyane cyane igipolisi n'urwego rw'iperereza mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'amajepfo sadec zikorera hamwe kuri we ibi bifasha kugira ngo bahanane amakuru ajyanye n'ubukozi bw'ikibi hamwe n'ibyaha bitandukanye byambukiranya imipaka kugira ngo ababikora bafatwe bahanwe bibaye ngombwa ataco baronona inspector general of police Ernest Mangu yatangaje ko ikintu kiraje ishinga uyu muryango ari ibigwanisho hamwe n'imigwi y'iterabwoba bishobora kwinjira muri SADC na cyane cyane ko hari ibihugu bibanyi avuga ko ibigwanisho bitazwi ari byinshi atanga akarorero ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no Burundi Uhalifu ambao unatusumbua sana ni uhalifu wa kutumia silaha.
ahagira ati mu bitubangamiye tubwirizwa kurwanya harimo ibigwanisho bicira umuriro bitazwi n'amategeko bitembera mu bihugu bitandukanye harimo Burundi na Kongo aho twumva ko hari iyo mbere n'intambara canke imigwi igwana ati bashobora kwinjira iwacu bakahakorera ibyaha canke bakahinyegeza ati ibindi ni nk'urudandazo bagwa ibyaruramutwe urudandazo rw'abantu n'ibindi cyane cyane ingene twocungera imipaka yacu twebwe nka tanzania turi ku mpande zose muri afurika y'ubuseruko hamwe na afurika y'amajepfo ati bikenewe ko dukorera hamwe tukambuka imipaka kurondera inkozi z'ikibi twebwe tuja hose ati ikindi ni ukurwanya ibyaha bifatiye ku buhinga bwa none ati n'aha turavugana ingene twojana n'igihe kugira ngo ntihagire ikiducika ahubwo natwe tugenda twiga ubuhinga bushasha bwo kubigwanya Vinatusaidia sana kujipanga kukabiliana na changamoto eh, mpya zinazojitokeza.
icegera c'umukuru w'igihugu wa tanzania madamu samia saluhu hassan yari muri iyi nama idasanzwe yabwiza inzego zijije umutekano ko zibwirizwa kwirinda kujya ibiturire zigashira imbere ineza y'igihugu maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia.
ahagira ati ikibazo c'abagizi ba nabi bambuka imipaka nticoroshe na gato gisaba inguvu za benshi ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumana tumana ko amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya ati hiyongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi eka mbere n'urudandazo rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi ati twifuza ko baraba neza ko haba ibikorwa bihurikiyemwo igipolisi c'ibihugu byose dusanga uyu muryango mu kurwanya ivyo vyaha nimba bidakorwa naho barabigituma hama bafate ingingo zibereye zo muri kazoza Kupima na kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda.
ku nshuro igira gatatu tanzania yahawe kurongora inzego z'igipolisi muri ibi bihugu vya afurika y'amajepfo biri mu ishirahamwe sadek igihugu ca mozambique cari kimaze umwaka kirongoye urugwego cashimiwe kuko hari mu bihe bitoroshe muri ico gihe igice kinini ca afurika carimo ingwano n'imvururu bigatuma igipolisi c'ivyo bihugu cagirizwa mabi no guhonyanga agateka ka zina muntu ibitibonekeje ku mugabane wa afurika y'amajepfo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije umukandida w'umurepubulika Donald Trump yemeye ko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yavukiye mu by'ukuri muri leta zunze ubumwe za Amerika ibyo bibaye inyuma y'imyaka itari mike atemera ubwenegihugu bwiwe abajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza kwiwe barahayagije mu itangazo Donald Trump kubona yatumye Obama ashira habona impapuro zemeza amavuko yiwe no kuba yarangije ikibazo Trump yafashije gutuma kibandanya kivugwa mu kiringo c'amabanga y'umukuru w'igihugu ya Obama sentare yungururizwamo imanza yo mu gihugu cy'ubusweda yemeje umutahe wo guhagarika julian assange yashinze ishyirahamwe ritangaza amakuru y'amabanga wikileaks mu byagirizo byo kuba yafashe umupfasoni ku nguvu ingingo y'iyo sentare irekurira isambishwa rya assange i londres mu kwezi kuza assange yagumye ahakana ibyagirizo ko yafashe ku nguvu umupfasoni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi akaba yagerageje inshuro zitari nke gutuma ibyo byagirizo bifutwa leta ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama iragabisha uburusiya ko gukorana mu bya gisirikare mu gihugu cya siriya bitazoshigwa mu bikorwa kiretse imfashanyo itanguye gushikira igisagara cya arepo n'ibindi bice bisinzikajwe n'intambara bombe y'umwiyahuzi uno munsi kuwa gatanu yaturikiye ku musigiti warimwo abantu benshi mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya pakistan iyo bombe yahitanye abantu mirongo ibiri na batatu ikomeretsa abandi mirongo itatu ico gitero ca bombe cabereye muri kimwe mu bice vy'igihugu ca Pakistan indwi bisa n'ivyigenga ku rubibe n'igihugu ca Afghanistan umuvugizi warimwe mu mashami y'abatereribane muri Pakistan yiyitiriye ico gitero iryo shami ryatangaje ko umwiyahuzi yari afise bombe yarondeye uwo musigiti kubera abanywanyi b'umugwi w'abagwanyi bashigikiye leta nshuti mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha hano iyo bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe eh, n'uwashize hamwe ibi biganiro fatu ari maskarara kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza mwese kugira umugoroba mwiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.